Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala galgala sa'aatii lama walakkaa irraa hanga sa'aatii sadiitti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televezyiiniin magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaataa har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa. akka addunyaatti lakkoofsa namoota sababoota wal waraansaa fi hookkaraan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii miiliyoona dhibba tokkoo ol ta'eera jedhamu warqeen doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu waggaa waggaan afriikaarraa karaa seeraan alaan baafamu dhumni isaa yuunaayitid arab imireets ta'eera jedhamuu fi qophii torbanii kan ta'e qophii labataatiin immoo waa'ee qindeessitoota suur sagalee sirboota afaan oromoo irratti kan xiyyeeffate isin biraan geenyaa. hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti oduu har'aaf qabnuuf immoo jaallanne gammada.
attam jirtu kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenyaa oduu jimaataa har'aa waliin an jaallanne gammadaati. Oromiyaa godina gujii dhihaa aanaa suuroo barguddaa keessatti riphxee loltootaaf humnootii nageenyaa kan mootummaa gidduutti wal waraansa gaggeeffameen nama nagaa tokko dabalatee namoonni afur ajjeefamuu bulchaan aanaa sanaa beeksisanii jiru. Bulchaan aanaa suuroo barguddaa obbo Jaarsoo Dhugoo sibiilonni lama madaa'uu fi hidhattoonni lama miidhaan irra ga'u sagalee Ameerikaaf ibsan. Obbo Jaarsoon hidhattoota Onag shaneeti jechuudhaan kan waamaniif kan ofiisaa waraana bilisummaa Oromoofiin jedhu naannoo biraa irraallee dhufee aanaa sana seenuudhaan loon qonnaan bulaa saamaa namootas ni ajjeesa jechuun himatan. Namni ija kootiin argeera jedhanii fi sagaleen Ameerikaa dubbise tokko akka jedhanitti hidhattoonni milishaalee naannoo waliin wal waraanuu isaanii ibsanii konkolaataa irraa nama tokko buusanii hidhattoonni na ajjeesan argeera jedhu. ta'us garuu lakkoofsa dubbatame mara qaama sadaffaarraa mirkaneessuun hin danda'amne bulchaan aanaa obbo jaarsoon akka jedhanitti miseensota hidhattoota kanaatti dhukaasa jalqabe jechuun nagaa naannoo jeequ isaanii ibsaniiru raayyaan ittisaaf humnootiin nageenyaa kan oromiyaa haala jiru tasgabbeessuu isaanii fi har'a nagaan bu'uu dubbatan waraana bilisummaa oromoo jechuun kanneen of waaman gama isaaniitiin. Naannoo gujiitti haleellaa fi miidhaa dhaqqabuuf humnootii nageenyaa kan mootummaa himachuudhaan humnootiin keenya namoota nagaa irratti haleellaa hin gaggeessan jechuun himannaa irratti dhiyaate fudhatama dhabsiisaa turuu isaanii ni yaadatamaa jechuudhaan Yoonataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.
Lakkoofsi namoota sababa wal waraansaa hookkaraa fi ari'atamaan. Ari'atamarraa kan ka'e qe'ee isaaniirraa dhiyeessan miiliyoona dhibba tokkoo fi miiliyoona kudha afur kan ga'e ta'uu kamisa kaleessaa kan ibsan aangawaan waa'ee baqattootaa kan tokkummaa mootummoota sababaan isaa qabsaa'onni seera addunyaa kabajuu waan didaniif lakkoofsi kun ol ka'aa jiraa jedhaniiru.
Komishinarri olaanaan kan waa'ee baqattootaa Filiippoo Giraandee haasaa cimaa taasisaniin. gola nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa kan nagaaf nageenya idila addunyaa eegsisuun irra ture jedhan qeeqan silaa sagalee isaa fayyadamuudhaan wal dhabdee gaazaa yuukireen sudaan irraa kaasee hanga koongoo maayinamaarii bakkeewwan biroo hedduutti furuuf yaaluu dhabuusaas qeeqaniiru. biyyoonni maqaan isaanii hin ibsamne murtee imaammata alaa fageessanii hin ilaalan kan ittiin jedhan yeroo baay'ee ulaagaa jiru haala laalanii kan murteessan. afaaniin dubbachuu malee seera jiru irratti hirkatanii kanneen hin murteessine garuu humna xiqqaa mana maree keessaa qaban kabajsiisuu fi isa waliinis nagaaf nageenyi jilbeenfatee jechuudhaan himatan. Giraandeen akka jedhanitti seera gargaarsa namoomaa idila addunyaa kabajuu dhabuun qaamonni wal dhabdee bakka hundaatti baay'achaa dhufuun hundi isaa jechuun ni danda'ama. Seera waraanaa kabajuu dadhabaniiru hangi tokko immoo kan kabajan fakkeessaa jiru jedhan du'a namoota siviilii baay'ee hokkara saalaa akka meeshaa waraanaatti fayyadamuu. hospitaalota manneen barnootaa fi bu'uuraaleen siiviilotaa biroon haleelamuu fi barbadaa'u hojjetoota gargaarsa namoomaa irratti qiyyaafatamuu dubbatanii jiran koomishinni olaanaan kan waa'ee baqattootaa mana maree kanaaf akka himanitti namoota kuma kurnootaan lakkaa'aman gaazaa yuukireen sudaanii fi waldhabdee biroo keessatti ajjeefamaniif yeroonsaa darbeera garuu xiyyeeffannoo fi humna keessan rakkoolee fi waldhabdee furmaata hin argatiin jiran irra kaa'uun yeroonsaa kan itti darbe miti jedhaniiru.
gareen huutii haleellaan qilleensarraa yuunaayitid isteetsii fi biriitan yemen bulchiinsa hodeeyidaa irratti fudhatan nu hin sodaachisuu jedhan televiziyoonni huutii inni al mari'aa jedhamu jimaata har'aa haleellaa qilleensarraa yuunaayitid isteetsii fi biriitan bulchiinsa hodeeyidaa keessatti raawwataniin namoonni 16 ajjeefamuun kanneen 35 ta'an immoo madaa'aniiru jedhe haleellichis gamoo raadiyoonii hodeediyaa keessatti kan bakka al hawikii jedhamutti argamu irratti kan xiyyeeffatedhas jedhameera humnoonni waraanaa yuunaayitid isteetsii fi biriitan akka beeksisanitti immoo gareen huutii kun dooniiwwan galaana diimaarra socho'an irratti jeequmsa akka hin uumneef tattaaffii taasisaa jiruun guyyaa kamisa kaleessaa caamsaa soddoma bakkoota hidhattoota huutii irratti xiyyeeffatan irratti haleellaa raawwanneerraa jedhaniiru giddugalli ajaja yuunaayitid isteets ibsa isaa keessatti humnoonni yuunaayitid isteetsii fi biriitan yemen keessaa naannolee 13 kan huutiin to'atamanii jiran rukunneerra yommuu jedhu ministirri ittisaa biriitan immoo tarkaanfii waloo kanaan magaalaa buufata doonii kan galaana diimaa hodeedii keessatti. bakkeewwan sadii irratti kan xiyyeeffatedha jedhee magaalaa kana keessaa meeshaalee waraanaa lafarraa fi gara qilleensaa irratti socho'an dirooniiwwan garee huutiitu keessatti argamas jedheera dubbii himaan huutii mohaammed abdulsalam haleellaan kun ejjennoo yemen gaazaa. haleellaan kun ejjennoo yemen gaazaa deeggarteef adabbii aggaammii gara jabeessummaati jedhaniiru. gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo warqeen doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu waggaa waggaan afrikaa keessaa seeraan ala kan ba'u yoo ta'u irra caalaan dhumni isaa yuunaayitid arab emireet ta'uu kan ibse gabaasni kamisa kaleessaa ba'e achitti qulqullaa'ee maamiltoota idil addunyaa maraaf akka gurguramu ibsee jira jaallanneen dabalataan nutti himti.
warqeen doolaara biliyoona soddomaa ol baasu bara kuma lamaaf digdamii lamatti afrikaa keessaa seeraan ala akka ba'e gabaasni gareen siwuzarlaand eed jedhamu maxxanse ni mul'isa warqeen afrikaa kun irra caalaan dhumisaa yuunaayitid arab emirates tarkii fi siwuzarlaand dhaqqabaa jedhe gabaasni kun akka agarsiisutti warqeen afrikaa keessatti oomishamu keessaa dhibbentaan soddomii lamaa hanga afurtamii tokko. akka ifatti hin labsamne ibseera bara kuma lamaaf digdamii lamatti gaanaan afrikaa keessaa warqee oomishuun sadarkaa guddaa akka qabdu yoo ta'u maaliif afrikaan kibbaa immoo ittaananii akka turan ibseera yuunaayitid arab emirates hanga ammaatti bakka warqeen seeraan alaa itti galfamu ijoo ta'uushee gabaasichi kan ibse yoo ta'u oomisha afrikaa irraa ta'e kun kan ifatti hin himamne gara meetiriktoonii dhibba afuriif shanii. kan ta'u xumurrisaa achitti jedheera warqee afrikaa guddaa kan bittu biyyi biraa siwuzarlaand bara kuma lamaaf digdamii lamatti warqee ifatti hin himamne gara meetirik toonii digdamii tokko afrikaa irraa galfattee jedha gabaasni ba'e warqeen afrikaa karaa biyyoota sadaffaatiin galfamu tilmaama keessa yoo galfame lakkoofsi dhugaan baay'ee ol ka'uu akka danda'u kan ibse gabaasni kun. garuu warqeen egaa qulqullaa'ee booda bakka dhuma isaa eessa akka ga'u hordofuun hin danda'amu jedheera. Kuusaan odeeffannoo istaatistiksii daldala meeshaalee galtee fi ala ergii bal'aa of keessaa qabu kan tokkummaa mootummootaa akka agarsiisutti siwizarlaand warqee yuunaayitid arab emireets irraa bituudhaan aangawaan waajjira miidiyaa mootummaa yuunaayitid arab emirates keessa jiran tokko akka jedhanitti biyyattii yaaddoo naannoo daddabarsa warqee fi balaanni fidu furuu fi tarkaanfii guddaa fudhatteetti jedhaniiru.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo kaadhimamaa pirezidaantii paartii warra rippaabilikaanii kan ta'an Doonaald Tiraamp bu'aa filannoo bara 2016 irratti dhiibbaa uumuuf kaffaltii maallaqaa taatowwan fiilmii bebbeekamuuf kaffalamu dhoksuuf galmeewwan maallaqaa waliin dhahuudhaan balleessaa akka qaban itti murtaa'eetti jira. Bafqaaduu Moradaa dabalataan nutti hima.
Himannaa soddomii afuran dhiyaatan hundaanuu murtoon balleessaa irratti kennameera jedhe manni marii murtii uummataa yookiin juuriin magaala niiwoorki keessatti guyyoottan lamaa fi dhimma pirezidaantii ameerikaa duraanii doonaald tiraamp irratti walga'ee mari'achaa ture. pirezidaantichi duraanii doonaald tiraamp bara 2016 yommuu pirezidaantummaadhaa fi dorgomaa turaniin. oduun maqaa isaanii balleessu akka ifa hin taane dhoksaadhaan maallaqa kaffaluu isaanii fi hojii daldalaa yookaan biizinasa isaanii ilaalchisee gabaasa dhugaa hin taane dhiyeessuudhaan himatamanii mana murtii yakkaa irratti dhimmi isaanii dhaggeeffatamaa ture kaleessa murtoon irratti kennameera. dorgommii filannoo pirezidaantummaa bara 2024 taasifamu irratti kaadhimamaa ta'anii akka dhiyaatanu kan eegamanu doonaald tiraamp erga balleessaa uumuun isaanii irratti murtaa'ee booda yemmuu mana murtii keessaa bahaa turanii yaada kennaniin carraa isaanii kan guyyaa filannoo murteessu sagalee kennitootaa akka ta'an dubbatani.
Kun addacha sobaa waan salphinaan guutame qabu ture. Murtoo dhugaan isa sadaasa shan uummataan kennamudha.
Haa ta'u malee namoottan guyyaa filannoo kana sagalee kennan keessaa Doonaald Tiraamp tokko ta'uu danda'uu dhiisuu jedhu yuunivarsiitii Virjiiniyaatti Piroofeesara Qo'annoo Seenaa Pirezidaantummaa kan ta'an Baarbaaraa Peerii.
Jireenyi isaa kutaa Filooriidaa bakka namni murtoon yakkaa irratti darbe sagalee kennuu hin dandeenye keessa yoo ta'e ofii isaatii akka sagalee kennu tasuma hin taasifamu.
Gareen duulaa irra deebiidhaan na filadhaa pirezidaantii Joo Baayidanii murticha boodaa ibsa kenneeni. Eenyuyyuu akka seeraa ol hin taane guyyaa har'aa magaala niiwoorki keessatti arginee jirraa jedhe. Abbaa alangaa Federaalaa kan turanii fi yeroo ammaa mana barumsa seeraa niiwoorkitti piroofeesara barnoota seeraa kan ta'anii Istiif Koohin murtoon kenname kun akka isaan hin dinqisiifne dubbatan.
Dhugummaan seeraa sirna abbootii seeraatti amanta yookaan immoo. hin amantu ani immoo akka carraa sirna abbootii seeraatti nan amana dhimmichi ilaalameera of eeggannoodhaan yaalameera yeroo tokko tokko immoo gadi fageenyaan oliyyannoo irratti rakkoon hin jiraatu jechuu miti yeroo hunda oliyyannoo irratti dhimmoonni ni jiraatu gara fuula duraattis dhimmoonni ajaa nama dhibsiisan hin dhufan jechuus miti.
Adeemsa seeraa torban jahaaf ture kanarratti gulaalaa gaazexaa waa'ee dhimma Tiraampi gabaasaa ture dubartii fiilmii waa'ee quunnamtii saalaa irratti hojjattuu fi istoormii Daani'eel jedhamtu. Abbaa alangaa bulchiinsa Tiraamp duraanii kan turanii fi istoormii Daani'eelii fi Tiraampiin bakka bu'uudhaan kaffaltii kan raawwatan Maayikil Koohiniin dabalatee namoota 22 raga ba'iinsaa fi dhiyaatanii turan. Manni mareen murtii uummataa yookaan juuriin kan murtoo kana irra gahe ragaaleedhaa fi seera irratti hundaa'ee akka ta'e dubbatu abbaan alangaa aanaa maan haantan alviin biraag.
Himatamaan kun seenaa Ameerikaa keessatti akkuma warra kaanii ta'uu danda'us gara fuula duraatti akkuma dhimmoota biroo gara mana murtiitti dhufanii hundaa dhaddacha kanaanii fi dhumarrattis. Har'a murtoo kanarra geenyeerra akkasumas dhugaa fi seericha hordofuun sodaa yookiin loogii malee.
jedhan Doonaald Tiraamp balleessaa raawwataniiru jedhamu kanaaf adabbiin isaaniif malu kan himamu adoolessaa kudha tokko guyyaa paartiin rippaabilikaanotaa kutaa wiiskoonsin keessatti nama isa bakka bu'uudhaan pirezidaantummaadhaaf dorgomu ifatti moggaasu guyyaa tokkoon dura jechuudha. jette gabaastuun VOA tiinaa tirihiin magaalaa niiwoorkirraa an bafqaaduu morodaati.
boordiin filannoo biyyaalessaa itoophiyaa yeroo ammaa mana hidhaa keessa kan jiran hooggantoota adda bilisummaa oromoo ilaalchise haala isaa qoratee xalayaan akka isa beeksisu mana maree bakka bu'oota uummataa gaafadheen jira jedhe xalayaa kanas kan barreesse iyyata addi bilisummaa oromoo. dhiyeesse irratti hundaa'ee ta'u sabquunnamtii adda bilisummaa oromoo kan ta'an obbo lammii gammachuu sagalee ameerikaaf himaniiru boordiin filannoo biyyaalessaas dhimma kanarratti deebii kennee jira iyyati addi bilisummaa oromoo dhiyeeffate maal akka ta'e kan obbo lammiin nuuf ibsaniin jalqabnaa tujubee horaatu qindeesse.
iyyata nuti kana bu'uura godhannee bara kuma lama kudha saddeetii booda keessattuu. ergaa boordii filannootti galmaa'ee hidhaawwan sarbamiinsa mirgoota namoomaa qaqqabaa turan kanaaf yeroodhaa yerootti qaamota dhimmi ilaalaniif dhaabni gaafataadha kan turre kanuma bu'uura godhannee koreen tokko hundeeffamee dhimma hidhamtoota miseensotaa fi deeggartoota akkuma waliigalaatti hoogganoota adda bilisummaa oromoo yeroo sanatti hayduriin adda bilisummaa oromoo jaal daawud ibsaallee hidhaa dhaabbiirra turanii. kana dabalatee boordiin koree tokko hundeessee koree kana keessatti qooda kan fudhatan warra biyya bulchaniif kaafaa'ollee dabalatee turaniiru sana yeroodhaa yerootti addatti hoogganoota sanaa nu jalaa miliqsuu koree kana keessallee qaamaan turre nu jalaa miliqsuudhaafi iddootti jijjiiruutu ture. Isa kana bu'uura godhannee yeroodhaa yerootti hoogganoota keenya hidhaman caasaa dhaabaa hidhamuu waajjira cufamee goleewwan oromiyaa adda addaa waajjira seena qabeessa guddilallee dabalatee. ture sana illee yeroo cufanidha kan isaan jiranii isa kana deddeebisnee boordii gaafataa turre boordiinis gaaffii kanarra dhaabbatee koreen kun humna isaa ol ta'uu boordiidhaaf gabaase dhimma namoota kanaa dabalatee jechuudha. Sanaa booda ajjeechaa jaalbattee duras dhimma hoogganoota kanaa yeroo jalqabaa gaafatee ture boordiin isallee nu beeksisee ture. Ji'a muraasa dura ammas dabalata immoo akkuma waliigalaatti haalli nageenya hoogganoota adda bilisummaa Oromoo akka waliigalaatti fi addatti immoo warri mana hidhaa keessatti hiraarfamanii seerri hiikee siyaasaan murni haangoo siyaasaa of harkaa qabu ugguree jiru kana gaafannee kanas qaamota adda addaafidha kan dhiyeessine imbaasiiwwan gamtaa Awurooppaa gamtaa Afrikaa. Akkuma waliigalaatti mirga namoomaa ni ilaallatu kan jedhuu fi deddeebinee gaggaafataa turre jechuudha. Ammas isa kana bu'uura godhatee yeroo lammaffaadhaaf boordiin filannoo ji'a caamsaa gaafa kudha sagalii akka gaafateedha ibsi irratti nuuf haa kennamu dhimma ajjeefamuu jaalbatteedhaa fi dhimma hidhamtoota kanaa irratti jedhee mana marii bakka bu'oota uummataatti koree dhaabbii kan dimokiraasii gaafate jechuudha. Kana nuuf ibsee nuti nus kanuma gaafataa turre kanadha jechuudha.
Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa iyyata ABO'n dhiyeesse kana laalchisuudhaan mana maree bakka bu'oota uummataaf haala hooggansi ABO keessa jiru qulqulleeffatee deebii akka kennu gaafachuunsaa gabaasamee jira. Haala kana laalchisee ittaanaa dura ta'an boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa obbo Wubshat Ayyele VOF ibsaniiru.
ግንቦት ሁለት ሁለት ሺህ አስራ አምስት ላይ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የዴሞክራሲ ተቋማት ቋሚ ኮሚቴ gaafa caamsaa lama bara kuma lamaaf kudha shan gabaasa hojii ji'oota sagalii koree dhaabbii dhimma dhaabbilee diimokiraasiif dhiyeessine keessatti rakkoolee nu mudatan keessaa tokko kana ta'uu dhiyeessineet ture gaafa caamsaa torba bara kuma lamaaf kudha shanii immoo pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaa xiyyeeffannoo addaa itti kennanii gara biiroo keenyaatti namoota ergan namoonni ergamanii dhufan immoo kanneen naannicha keessatti aangoo olaanaa qaban fakkeenyaaf itti gaafatamaa waajjira isaanii obbo Mogas Ida'e gorsaa isaanii obbo Kadir Mamo. ammoo ittaanaa koomishinara koomishinii poolisii obbo zarihuun dhugumaa hoogganaa manneen sirreessaa koomaandar biraanuu tarrafaa itti gaafatamaa biiroo haqaa obbo guyyoo waariifaatu dhufe egaa mariin keenya waan yeroo darbee maaliirra akka ga'ee fi kana boodammoo akkamitti furmaata akka argatu akkasumas walitti dhufeenyaan akka hojjannu ture ammas kana booda egaa kan dhimmi namoota kanaa iyyannoon irratti dhiyaate.
dhimmicha ammayyuu osoo furmaata hin argatin yommuu hafu waa'ee qabiinsa isaanii mana murtiitti dhiyaatanii beeku yoo ta'eef isa paartichi iyyate giddugaleessa godhachuudhaan mana hidhaa tokkorraa gara mana hidhaa birootti dabarfamaa yoo jiraatan maatiinis isaaniin quunnamu yoo ta'e akka nuuf qulqulleessaniif jecha ammas irra deebiin koomishinii poolisii oromiyaaf gaafa sadaasa digdamii afurii bara 2016 xalayaan gaafanne deebii homaa gaafa dhabnu yeroo lama mana maree bakka bu'oota uummataaf xalayaa barreessineerraa jedhu obbo Bishate.
amajji 22 bara 2016 fi gaafa caamsaa 19 bara 2016 xalayaalee lama mana maree bakka bu'oota uummataatti koree dhaabbii dhimma dhaabbilee diimokiraasiif isuma kanaan dura gabaasa rakkoolee nu mudatan dhiyeessinee fiitti barreessinee galchineerra qabiyyee xalayaa keenyaa keessattis namoota hooggantoota torban kanarratti. manni hidhaa isaanii akka jijjiiramu dhimmi isaan hidhamaniif ifatti akka hin beekamne mana murtiitti akka hin dhiyaanne haalli qabiinsa isaaniis yaaddessaa akka ta'e paarticharraa iyyata nu ga'e hundee godhachuunidha kan barreessine xalayaa iyyata paarticharraa argannes pirezidaantichaaf pirezidaantii naannoo oromiyaaf xalayaa barreessinee fi xalayaalee barbaachisoo kanaan dura barreessine walitti qabsiifnee eeyyee dhugaadha. mana maree bakka bu'oota uummataatti koree dhaabbii dhimma dimokiraasiif xalayaa lama barreessineerra.
hoogganoonni adda bilisummaa oromoo hidhaa keessa jiran kun akka gadhiifaman manni murtii ajaja dabarsus aanga'oonni garuu faallaa kanaa dhaabbachuudhaan hamma yoona mana hidhaa keessa tursiisuu isaanii hiimaan raayits waachiin dabalatee dhaabbileen mirga namaa gabaasa isaanii keessatti beeksisaa turaniiru.
Hayyee guyyaan har'aa jimaata sagantaa guyyaa kanaaf har'aaf qopheeffanneerru immoo labata garasitti ceena. Qindeessitoonni suur sagalee sirbootaa kan afaan oromoo amma viidiyoowwan isaanii fooyya'uus deeggarsii fi qindoominni hojii isaa baay'ee rakkisaa ta'uu dubbatu. qophii labata har'aatiif galmoo daawit qindeessitoota suur sagalee sirbootaa akkasumas biiroo aadaaf turizimii irraa dubbisuun waan qopheesse kuno.
dargaggoo biqaaluu daanyee as magaalaa Adaamaatti kan argamu istuudiyoo yaayyootti erga sirboota qindeessuu jalqabee bubbuleera jedha ganna kunnan darban kana hojuma kanarran ture kan jedhu baqaaluun as istuudiyoo isaa kanatti sirboota keekiyyaa badhaadhaa dabalatee weellistoota hedduudhaa fi hojii suur sagaleewwan uwwisuu hojjechuu hima.
Bilaashuma kan jedhu hojjedheeraaf daawwiteedha. Bilaashuma kan jedhu daawwitee daagimmoo konnoon waa'ee jaalalaa akka cabaa ta'e lama uffalee birraa fa'aa waliinis immoo kiliippii koronaa hojjedheeraan doomu kiliippotaan hojjennee jedhee osoo waliin dubbatu ijoollee keenyan argadhee toonu dubbisu haalii biraa gidduudhaan boqote. Bu'aa ba'ii baay'ee baay'eedha. Bu'aa ba'ii bicha keessa baatus ba'uun gaarii nama gammachiisa. Isa keessa baate immoo deebitee illee waan sanatti itti akka sanaan jechuun isa bira darbitee afaanicha guddistaa. Haadicha guddistaa yeroo hojii sana hojjettu waan biraa yaaddooti. Maaliif lakkoofsama aartii Oromoo, muuziqaa Oromoo, kiliippii Oromoo. lakkoofsumaan ol fageessuun waan tokkodhama waa'ee kwaalitii dubarratti dhufuu dandeenya nuti lakkoofsumaan iyyuu yoo googil goote yuutuubiirra yoo galtee sirbiin afaan oromoo algooriizimiin isaa sii ba'uu dhiisuu danda'a yeroo sanatti. sana keessa darbineetuyyuu dhokannees maal jennees waraabnee hojjechaa turre jechuudha.
Baqaaluun dhiyeenyaas haalli hojii suur sagaleewwan sirboota afaan oromoo hojii fi qulqullinni isaanii fooyya'aa dhufus ammaa garuu kilippawwan sirboota afaan oromoo guddataniiru sadarkaa jedhu bira kan ga'an miti jedha.
Ammayyuu nafaa miti malee nuti parsantii 25 hin deemne iyyuudha malee akka kootti akka laalcha kootitti ganaadha akka kwaalitti istaandaardii sanaan eegame aartiisa kam keenyatu addunyaan furate. miidiyaa addunyaa irratti deemee kun waan ajaa'ibfam ta'uu danda'u qabu bara addunyaan dorgomaa gochuu danda'u qabdi seedhamu fadhi.
Zaakir Abdallaa weellisaadha. Ganna torban darban kanaa ammoo shaggaritti istuudiyoo muuziqaa seenaa hundeessee sirboota akka jettee reefaa kan tafarii salaalee weellifamanii fi kaan hordoftootaaf dhiyeessuu hima. Weellisaa Zaakir hojiin suur sagalee sirboota afaan Oromoo fooyya'aa jira warra jedhan keessaayyuu.
sadarkaan afaan oromoo baay'ee bareedaadha Kana caalaas wanni kana booda fooyya'amee itti fufus jira. Hubannoon ijoolleen keenya amma viidiyoo itti xiyyeeffatanii hojjetaa jiran kan durii caala wantoota baay'ee keessa dabarre waan ta'eef amma fuula isaanii gara artitti deeffatanii jiru. Kanaaf gama artitti gaafa deebi'an ammoo ijoolleen hundinuu wal dorgommii waan bareedaa hojjechuu yaadaloo walaloos wal gaafachuudhaan viidiyoos kamtu. Bareeda hojjetaa akkamitti bareechinee hojjetaa maaltu nurraa hanqataa maal guuttachuu qabnaa waan kana kan hundaa'uu amma baraa deemaa jiru waan ta'eef waan baay'ee gaariidha wanni taa'amaa jiru.
Baqaaluu fi Zaakir hojiin sirboota suur sagaleen uwwisuu kun dadhabsiisaa xiyyeeffannoo guddoo kan barbaaduu fi baasii jabaa kan nama gaafatu jechuun ibsu. Kanaafis dandeettii kenna weellisaa fi ogeeyyii irratti hojiin kun hundaa'us garuu keessumaa meeshaalee dhimmoota kanaaf oolan argachuu irratti danqaan jiru Itoophiyaa keessatti ulfaataadha jedhu. Fakkeenyaaf Baqaaluun silaa hojii kanaaf kanan fayyadamaa ture meeshaan diroonii na duraa fudhatameeraa jedha.
Yeroo sana kuma jatamaan hin bitee dirooniin kun amma gara kuma dhibba tokkoof digdamaa galeera amma nan bita yoo hin jedhe jechuudha. Mootummaan hundumayyuu daameessi godha eessa darbitee dhufee jedhamaan jiru daameessi isa ta'urra hanga milleensi tuqamutti deemudha.
Weellisaa Zaakir Abdallaas deeggarsa gamoo mootummaa irraa eegame jedhe akkasiin ibsa.
Amma kireeffannee hojjannaa. Kanaaf hanqinoota meeshaa baay'ee qabna. Wanta ifii keenya ittiin hojjannu kanarraa waan hafeen kaan itti jiraachaa kaan waan tokko tokko meeshaa ittiin guuttachaa jiraachaa deemaa jirra waan kana kattaafachaa jirra malee qaamni mootummaa nu quba qabuus hin jiru wanni nu deeggaranis hin jiru wanni takkaa guyyaa takka mootummaan jiraachuu keenyaa waan beeku nutti hin fakkaatu. Garuu halkanii guyyaa kan dhamaa jiru artii kanaaf nuyi osoo deeggarsi jiraate deeggarsi gaafa jennu waraabuuhuu. osoo namni bakka waraabdu sanittuu nu eeganii nu akka namni takkaillee nu rabbasne nu jeeqne osoo taasifame gaariidha cinqamaa rakkachaa deemaa hojjannaa waan akkasii baay'ee jira gaa hunda bira deemtee viidiyoo takka hojjechuudhaaf beeksisuun ni ulfaata yaa rabbi nu baasi jenneetuma baanee gallagaa.
Obbo Daraaraa Katamaa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaatti itti aanaa hoogganaa Damee Aadaati. Suur-sagaleewwan sirbaa seenessa biyyaa ibsuu seenaa fi duudhaa dhalootaaf dabarsuuf illee ga'ee guddaa qabu jedhu. Kanaafis gannoota darban kana gama kanaan mootummaan deeggarsa barbaachisaa taasisaa turuu eeranii komii warri hojii suur-sagalee sirboota afaan Oromoo dhiyeessu keessumaa kan deeggarsaa fi kaanis gaafatamanii obbo Daraaraan akkas jechuun deebisan.
Inni olaanaaf inni guddaan haala mijataa uumuudha. Isa kana keessatti mootummaan haala mijataa uumee deeggarsa barbaachisaa ta'e akka mootummaatti akka biiroottis kennaatti kan jirru haa ta'u malee immoo qaawwaleen garaagaraa jiraachuu ni danda'u. Qaawwaan seeraa jiraachuu danda'a. Qaawwaan hojimaataa jiraachuu danda'a. Namoonni dhuunfaan ta'uu danda'u gareen ta'uu danda'a gaafa hojiileen kun hojjetaman danqaa garaagaraa uumuu danda'u haa ta'u malee akka mootummaatti mootummaan haala qabatamaa nama hojjechiisuu danda'u uumee jira jechuudha uumaas kan jirudha deeggarsa barbaachisaas kennaa kan jirudha.
Gama hanqina meeshaa hojii suur sagaleef oolu irratti komii ka'uufammoo yoo deebii kennanis.
Nama seera qabeessa ta'ee sochootti yoo namoonni fedhii dhuunfaadhaaf waan akkasii godhaniin alatti akka akkasii namoota akkasii irratti raawwataniin alatti aga seera eegee hojjetetti wanti isaan rakkisu jedhanii yaadu.
Obbo Daraaraan waldaan artiistotaa seerawwan hojii kana danquu malan jedhan gurmiin qajeelchisuudhaa fi humna akka qabus dabalataan dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
kun qophii ispoortii sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti torbanitti guyyaa wixataa isiniif dhiyaata oduuwwan ispoortii haaraa odeeffannoo seenaa dorgommii fi dorgomtootaa gaaffiif deebii namootaan ispoortii waliin dhiyeenya qaban isiniif dhiyeessina wixata galgala nu caqasuun dagatina ispoortiin nageenya nageenyi waa mara.
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffannaa qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan gahuudhaaf karaa toora marsarii tv afaan oromoo daakkaam miidiyaalee hawaasaa feesbuukii tiwutarii fi instaagiraamiin nu biraan gahuu dandeessu keessummeessaan har'aa aan mitikuu fiqaadu gulaaltuun sagantaalee keenya har'aa turjubee horaa gulaalaan suur sagalee. Girmaa Daggafaaf Siisaa Ishannaa fi Tigisti Gammee immoo karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiisarri keenya Nugusuu Taammiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asuma irratti goolabna halkan gaarii torban gaarii.